o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso um gompieno ne ke rilekile setogo se se thata se sa botsibo le bokao jwa diane mo bokaelong jwa loago ke mafoko a mane a tsa tlhatlhaga botsibo ke botengteng bokao ke sepolelo eo e se kayang jaaka diane di kayang um eh, ditlaya eng mo botshelong jaanong ke ke dirisa lebakore yana mo bokaelong ko gore mo tirisong ya botshelo jwa nnete re di lepaganya jang bokaelo e raya le gore diane tse di dirisetswa mo mothong wa botshelo jwa nnete ka loago loago ke botshelo jaaka re bo bona letsatsi letsatsi ka mo re boralala ke mafoko a ke mafoko a mane jaanong ke be ke re ke diane tse re tsefela re re molaya kgosi wa itaya jaanong motho a lang kgosi ba rayang mo ba ba go tlhalosetsa gore kgosi ke kgosi ka morafe kgosi e busa ka morafe melao e tsamaisiwang e tsamaisa kgotla le morafe ke e dirilweng ke batho ka bo bona jaanong gore kgosi matlantlabelo ke ya o re tsamaisa yane ka melao jalo e, e irilwe ke rona batho fela yaka nka bua gore le kwa palamenteng le kwa peomolaong ya di-province ke rona re se ke mela eo ke a ya rona ya re kaya yaanong ya re ama a e ka re ge kgati e kgatinya re o tlwa ka melao e ra bo re ano re ema ka ditsetso gone re e lwantsha ka gore go itwantsha rona ke ya rona e ditse ke rona ga ke batlo o naya dikaola dintsi didididi tsa motlhale o mo batho ba emang ka ditsetsekwane ba tsosa medimo le dintwa di nna teng ka ntlha ya molao o ba o dirileng o ba amang jaanong ga o ne o dira o ne o dira bo mang ga o sa dire le mang le mang le mongwe le mongwe ntle go kgetholola batho ka maemo kanti dikao tseo ga di dife ka gore di ka tsetsa tshwenya mme ke re itse gore ga se gore motho a ba a tsamaya after repotito go baya bala gore melao eo e dilwe ke rona e a re bofa e a re ama so a re itlhokomele mo go yona re leke gore go thuse puso e re e itsetse pele ka ntlha ya gore ke dilo tse re ka mo go buang ka democracy ke tswe mo yona ke tle ke reng ka bua ka re pinyana fa e re pin ya bo e utlwiletse dikgolo gore go raya gore ngwana fa a bua mafoko a a sempila a a kgopisang kapo a tlhapatsang ga a tsa o a tsere gongwe mme gantsi wa ba a utlwile mo mothong yo mogolo ka fa gae ka gore thuto motheo ka go thuto ya motheo e simolola kwa gae ngwana o ithuta mo mmileng le ka fa gae baya sekolong go tsweletsa sa tlhagang a se le kwa gae e nna ke ka mo go tshwanetse ke foundation phase go ke ke motheo tuto motheo yaanong ke re a ke seno polawa e mong ga ena lobelo polawa e mong ke gore ke setshedi sengwe le sengwe se se ka be se ruilwe ke batho mme yaanong go bonolo go se bolaya ka gore se go tlwaetse jago tsotlhe fela yaka ntja ya gago jaaka dikgogo tsa gago fa o bona nngwe ya tsona wa di ditse wa di tsareletsa ka mmopo kapo ka mmediki ga ntse di atse bo ere tlhapa ga ena gore e ka thabela ko go ga ena lebelo gore ga ena go ka thabela kgakala ya go siela ru o tlo o ne o e tshwara ka gore e inetse mo go wena ebile ga e belaele gore o ka dira mokgwao ka jalo ga re tshela itse e gore batho ba gaufile rona re seke re ba utlwisa botlhoko ka gore ba mo diateng tsa rona ba re tshepa mme re be re tsurola botshepegi bo jwa bona mo go rona re ba dira dilo re re tsamaya re senya ke yone e re mpolowa e mong ba rayalo yalo jaanong go a ke go o rile ke lebile motlhaba wa re ke namile sepu e tshelela mo motlhabeng mo sekakenyaneng mo o tulong e ikaileng ka boalo fela ba motlhaba yaanong motlhaba wa alapisa o tsamaya mo ona o tse o lapa o ka ba phuthema mo wa tlo o tshwalwa ke batho kapo ba se go bona mo motlhabeng wa boalo bo bo tona tona jaanong tshitso e re tshela ka mo motlhabeng o e ikanye gore yona e le dilo mme ba gore ba re o tlo l a p a mo motsamong o tshwarega ka jalo le fa re dira sengwe se se sa siamang re itse gore re ka iphitlha-phitlha yang ra nna le lebelonyana fa le lefale mme kwa bofelong re ya go tshwarega a re itseng kgang e ntseng jalo ke batla ke tshware se se se tareng seso se monate se ingwaelwa ga s o se monate se ingwaelwa jaanong seso se itse boteng ba sona ke mongwe wa sona le botlhoko ba sona le go ba ba le go tlhotlhona ga sona jaanong a mongwe wa sona e be ene yaka gale a se ngwangwang a itse ore o se kgwapiso-kgwapitsa yang o se kgwarisa-kgwarisa yang gonne go ka go ka nna motho mongwe a se dira a ka tla a feteletsa tota a fetsa a go tsanetse ntho e nne e feteng jaana a re ga ntse re tsamaya mo go re ga re itse botlhoko jwa batho bangwe le dikgwedi tsa bona e seka ba rona ba bueleditse e re e go mmona ntse yane kana o mo kutlwe botlhokong ga se sebaka se se teleleng tsa monna go a ne a boloka yaanong ke ngwana ga tsamaya rile yalo go pila fa motho yo wa utlwe botlhoko e be ena a nna ikgomotsadi yo kana fa re mamakatsa goteng a ka ba ntifela dikgomo a ka ba yane e nne ena e be ena a ipegolang kapa o bua ene tsa go go rekga fela a re loso mosima mawela difou ba na le matlho ba wetse ba ntse ba o lebile loso mosima mawela difou ba na le matlho ba wetse ba ntse ba o lebile ke mo go tshwanang mo bokaelong bo nka bo buang gore jaaka re ditse yana bona gore loso le dirang lo tsa humanegile letlhale le selele ka bolwetse bo ba mogare o gore irang jaana le ire jaana le ditupe difatlhago le tlhape mabogo le seke la nna ka bolwetse le seke la betagana jaanong ba botlhale le ba sebotlhale bona loso gore lo dirang re tsena ka mosimoo ba ba senang kitso ba ba senang botlhale bona ba wela ka botlhoka kitso mme ne wena o reng o a itse o nang le matlho o ntse o wela ka ona mosimoo ga o tlhophe e kete ga o tlhalefele e kete ke six na series na mana sona ne ke re eh, eh, ya ne tse re na go e ngola bofelo ke se ke re ga e botla e tswa motlhoding ra be re ra maitsholo le maitseo le ditiro tse di simpila tse di tswang ka fa ngwaneng wa lelapa mme re ga re bua re wena aimone re supetsa le wena mosega gore ngwana yo wa gago ka ditiro tse ee eh, ga di direla mo lefaufaung di tswa mo motsong wa kgodiso wa gae ka jalo a re ke le fa tota-tota e mashisa itsale ga dipilisi ka fa gae bana ba bona thuto le motlhodi wa yona ka fa motlhodi motlhodile tsamegong ya ka fa gae so a re lekeng gore le fa tota bana ba tla re tlhabisa kgala e se ka maikelo yaka bana ba baruti ba baruta bana ba bo mammang ba batho ba batona ba ba ba tsenya mo dikgorogoeng ba senya serodimo sa lelapa ba ba sa ba roma ka setswana re ba thibegetsa re re e mashe ga itsale dikalong ka se difetse mme ke bokaelo ja tiriso ya tsona jaaka ne ke bolekelela yalo a re tlholeng bagaeng ra leboga re mo lebalwa o tlhole sentle le mo bekeng e e tlang tla re kopane gape ra lebogatlhe ke morutabana wa rona re mo lebalwa re tsene mo phaposing borutelo re ithuta sengwenyana mo go wena mo bekeng e